iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti banywanyi mwaramutse amahoro muri kumwe na fideli niyo ngabo turashimikira mu kanya ku nkuru zo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri n'icyenda jenoside yo mu rwanda guhera isaha cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki dususuruke duhere rero ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda ejo ku itariki indwi y'ukwezi kwa kane hatangujwe ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane asumta kaboyi araduha inkuru y'idonido ku rwego rw'igihugu umuhango wabereye ku rwibutso rwa kigali uri ku gisozi wabimburiwe no gushyira indabo ku mva zishyinguwemo abasaga ibihumbi magana mirongo itanu biciwe mu mujyi wa kigali no mu nkengero zawo byakozwe na perezida kagame n'uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ndetse n'abahagarariye imiryango y'abarokotse jenoside umukuru w'igihugu n'umufasha we bacanye urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi ijana iminsi jenoside yamaze mu ijambo rye yavuze mu rurimi rw'icyongereza perezida kagame yongeye gutunga agatoki amahanga nta gihugu runaka avuze ayashinja kurebera ihemberwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside cannot, however, ignore the fact that uh, ariko kandi ntidushobora kwirengagiza ko imvugo zibiba urwango zigikomeje na n'ubu ahantu hatari kure ya hano uko zikomeje uko ni nako bikomeza kwirengagizwa uyu munsi wa none nk'uko byari bimeze mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane uguhakana jenoside ni igikorwa kibi kigenderewe hagamijwe kuburizamo ukuri tugomba kurwanya ingengabitekerezo zipfobya kubera ko biroroha ko zihererekanwa kuva ku gisekuru kugera ku kindi tugomba tugomba kurwanya ihakana kuko niryo rituma amateka yongera kwisubiramo
perezida kagame yavuze ko guhakana jenoside ari ibintu bikorwa abantu babigambiriye mu gushaka guhakana ukuri ariko ko bikwiriye kurwanywa bityo yasabye urubyiruko rw'u rwanda gushishikarira kwiga amateka kugira ngo rubashe gutera imbere ruzi neza ukuri kandi ruzi ko rugomba kubazwa icyo rushinzwe umwe mu batanze ubuhamya wari ukiri muto mu gihe cya jenoside ni mwizerwe rike wari utuye mu murenge wa rusoro mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali mu gihe cya jenoside yavuze ko yari arangije amashuri abanza naratinyuraga cyane naravugaga ndirukanka bandase ariko ntabwo ndi buhagarare ngo banteme imirambo bagenda ingwa hejuru myinshi nko mu masaha munani kuko nari nteganye n'umuryango nibwo nagaruye akenge numva hejuru yanjye hameze nk'uwagwiriwe n'igiti ngerageza kwinyagambura numva ntibikunda nikoraho mbona mfite amaraso hanyuma ngerageza kurwana n'iyo mirambo nsohokamo njya ku mashuri nabonye mukuru wanjye ya disitanse ariko nanirwa kumuhamagara yitwaga jide arancika ageze imbere igitero kiramufata kiramwica ndanabibona muri uyu muhango nta mbwirwaruhame nyinshi zawubonetsemo bizimana jean damascene umaze umwaka n'igice ayobora minisiteri y'ubumwe n'inshingano mboneragihugu yashimangiye uko leta y'u rwanda yahisemo inzira y'ubumwe n'ubwiyunge mworohereje ibihano abicanyi mubaha uburenganzira ntavogerwa kandi barishe urw'agashinyaguro mwababariye abo mu mitwe yitwaje intwaro n'abitwaza politike bigisha urwango kimwe n'abarwanya u rwanda izi mbabazi zigaragaza ubumwe muha abanyarwanda niyo mpamvu twibuka dufite ibyishimo by'aho u rwanda rugeze kuva u rwanda rwabona ubwigenge ni ubwa mbere rumara imyaka makumyabiri n'icyenda nta bwicanyi bubaye mu rwanda usibye ibikorwa byo kwibuka byabereye ku gisozi uyu muhango wanabereye mu midugudu yose y'igihugu ingabire victoire uyobora ishyaka darifu umurinzi ritaremerwa mu rwanda yanditse ubutumwa bugufi yanyujije ku rukuta rwe rwa twitter agira ati itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane bibiri na makumyabiri na gatatu kimwe n'ahandi hirya no hino mu gihugu no ku isi umudugudu wa remera twibutse ku nshuro makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi agaruka ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka yagize ati twibuke twiyubaka twongera imbaraga mu isanamitima y'abanyarwanda dushyire hamwe mu gusigasira ibyagezweho twubake ejo hazaza mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro makumyabiri n'icyenda hagaragaye impinduka zinyuranye nk'uko bitangazwa na minisiteri ifite kwibuka mu nshingano zayo kimwe muri byo ni uko kuri uyu munsi wa mbere nta rugendo rwo kwibuka ruteganijwe gusa iyi minisiteri itangaza ko mu cyumweru cyo kwibuka hari ibibujijwe birimo ibirori by'ibyishimo bihuza imbaga y'abantu ubukwe imihango ijyanye nabwo amarushanwa umuziki utajyanye no kwibuka haba mu tubari aho bafatira amafunguro n'ahandi hantu hanyuranye nk'aho abantu bategera imodoka n'ahandi mena ubumwe ivuga ko igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kitazajya kirenza amasaha atatu icyunamo kizasozwa tariki ya cumi na gatatu mata ku rwibutso rwa rebero hibukwa abanyapolitiki bishwe bazira kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo insanganyamatsiko kuri iyi nshuro igira iti twibuke twiyubaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga kuri iyo nkuru yo kwibuka ngaho i washington dc cyegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo vyerekeye afurika mary catherine p yifatanije n'abanyarwanda mu gikorwa co kwibuka imyaka mirongo ibiri n'icyenda mugenzi wacu tim ishimwe yabikwirikiranye aratubwira uko vyari vyifashe uyu muhango wo kwibuka wabereye mu cyumba kinini cy'inzu ikoreramo abanyamakuru hano i washington national press club ni umuhango witabiriwe n'abantu bari hagati y'ijana mirongo itanu na magana abiri muri bo harimo ambasaderi w'u rwanda madamu matilde mukantabana na morifi umunyamabanga wungirije muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe ibibazo bya afurika n'abandi bategetsi bahagarariye ibihugu byabo ambasaderi mukantabana yashimiye abitabiriye uyu muhango wo kwifatanya n'abanyarwanda muri ibi bihe yumvikanisha ko iki ari cyo gihe cyo kubona inshuti nyayo
ubufatanye bwanyu n'abanyarwanda muri ibi bihe twibuka ibyaranze amateka yacu ni iby'agaciro gakomeye mu bihe nk'ibi niho uba ukeneye inshuti kandi mwaje ndabashimiye ku bw'ubucuti n'ugufatanya ambasaderi mukantabana yashimiye kandi ku buryo bwihariye leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ni umufatanyabikorwa wacu wo kwiringirwa wadufashije kongera kwiyubaka no kugera ku majyambere twizeye kandi ko tuzakomeza kugirana umubano mwiza no gushimangira ubucuti morifi umunyamabanga wungirije muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ushinzwe ibibazo bya afurika nawe yagize ati
amerika yabaye kandi izakomeza kuba kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu gushakisha abakoze jenoside twafashije mu gushyiraho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda amerika ntabwo izahagarika gukorana n'u rwanda mu gufata abakoze jenoside gushyikirizwa ubutabera minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken nawe yageneye ubutumwa u rwanda muri ibi bihe byo kwibuka abinyujije kuri twitter yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika yifatanyije n'u rwanda mu kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi yongeyeho ati turunamira kandi n'abo bandi bishwe bazira kurwanya ubutegetsi bwakoraga jenoside mureke twiyemeze gukumira ko ishyano rya jenoside ryazongera kuba ibiro by'uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika muri oni mu butumwa bwe ambasaderi linda thomas greenfield yagize ati mu myaka makumyabiri n'icyenda ishize amahano atavugwa yarabaye mu minsi ijana y'amahano yabaye mu rwanda ibihumbi amagana by'abatutsi barishwe muri jenoside yatijwe umurindi n'imvugo zihembera urwango zibasiraga aba banyamukeye abahutu n'abatwa bagerageje kurwanya ibi byaha nabo barishwe ambasaderi greenfield yatangaje ko igihugu cye cyifatanyije n'abanyarwanda mu minsi ijana yo kwibuka no kunamira inzirakarengane zahasize ubuzima agira ati dushimiye kandi ubutwari bw'abahagurutse basaba ihagarikwa ry'ubwicanyi iterabwoba n'urwango ambasaderi linda thomas greenfield yavuze ko mu mwuga we muri serivisi y'ububanyi n'amahanga harimo no kuba yarakoreye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane mu ntangiriro za jenoside ubwo yakoraga nk'umuhuzabikorwa ushinzwe ibibazo by'impunzi mu karere ati nyuma y'imyaka mirongo biratangaje gutekereza ku mpinduka nini abaturage b'u rwanda bamaze kugeraho madamu linda thomas greenfield mu butumwa bwe yongeyeho ko leta zunze ubumwe za amerika itewe ishema no kwifatanya na leta y'u rwanda n'abanyarwanda mu muhate wo gutsinda uyu murage mubi na kimwe mu bihe by'icuraburindi byabaye mu mateka y'inyokomuntu ati turashimira u rwanda kuba rwarahisemo gushakira ubutabera abagezweho ingaruka ibyatanze umusanzu rusange wo gukira ibikomere no guhuriza hamwe abanyagihugu uretse amagambo yavuzwe n'abategetsi bari bitabiriye uyu muhango hari kandi abatanze ubuhamya barimo konsole nishimwe utuye mu mujyi wa new york umva ntabwo ari ibihe byoroshye ku muntu wahuye n'aya mateka kuko wongera gusubira inyuma ugatekereza inzira waciyemo n'abawe wabuze n'ibyakubayeho ntabwo ari ibihe bitworohera ibintu ubana nabyo ubuzima bwawe bwose nubwo ari imyaka makumyabiri n'icyenda ariko ntabwo biba byoroshye igihe cyose umuntu ageze mu bihe byo kwibuka ubuhamya burambuye bwa konsole nishimwe yabukubiye mu gitabo yise tested to the limit
muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika mu mwanya ukurikira mubandanye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ku zindi nkuru z'akarere ufite umuryango mugari uzakumara intimba ihorere ihorere mwana washavuye ufite umuryango mugari uzakumara intimba ihorere ufite umuryango mugari uzakumara intimba ihorere ihorere mwana washavuye ufite umuryango mugari uzakumara intimba mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda imyaka makumyabiri n'icyenda irashize sipuriya ntaryamiraho zari perezida w'uburundi na juvenal habyarimana wari perezida w'u rwanda baguye mu ndege yarasiwe mu kirere cy'i kanombe i kigali mu rwanda mu burundi leta n'abaturage bibutse perezida ntaryamira diane nini nahazwe ibirori byo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'icenda iheze perezida sipiriyano ntaryamira aguye mu ndege yarimo na juvenal habyarimana yahoze ari perezida w'u rwanda vyabereye mu kibanza citiriwe incungu za demokarasi kiri hagati mu gisagara ca bujumbura ni muri komine mukaza ya zone rohero inkuka ya misa yo kumusabira yari isanzwe ibera akenshi muri katedrale nkuru yitiriwe regina mundi igaherezwa n'abepiskopi katolika ntiyabaye kubera umunsi wo kumwibuka wawuriranye n'uwa kane mweranda patiri fulgence kamuntu umwibutsamana mukuru mu gisirikare c'uburundi yamuvugiye igisabisho gito amusabira ko rurema yomuraba ryiza urubanza rwa nyuma mu buzima budahera turiko turasabira sipiriyani ntajyamira ngo umurabe ryiza tuzi ko tuzosubira kubonana tutagitandukana inyuma y'ico gisabisho camaze umwanya muto ca patiri kamuntu perezida w'uburundi evariste ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe umuryango w'amaraso wa perezida ntaryamira abaserukira ibihugu vyabo mu burundi silvestre ntibantunganya yahoze ari perezida w'uburundi n'umugambwe sawanya frodebu yakomokamwo bashize urugori rw'amashurwe ahari ntatemwa yiwe inyuma y'ivyo birori pierre claver nahimana atwara umugambwe sawa nyafodebu yabwiye bagenzi bacu b'abamenyesha amakuru i bujumbura mu burundi mu kiganiro yabahaye ko mu mugambwe sawa nyafodebu ntaryamira yakomokamwo batazopfa bemeranije na gato n'abavuga ko indege yarimo perezida ntaryamira w'u burundi na mugenzi we habyarimana w'u rwanda yahenutse ku mugoroba w'igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane ko mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane bivuye ku nsanganya ko indege nkumbure ibyuma bipfa igakoroka abantu bagapfa aho baravuga ati n'igisida ariko y'indege irashwe na misile yarimwo abaperezida babiri n'abandi aho no kugandagurwa twe tubyita iterabwoba ariko gushika kino gihe yaba amakungu yaba uburundi yaba u rwanda aho byabereye nta butungane na bumwe burigira buvuga buti twebwe tugira tugire amatohoza yigenga kugira ngo tubone neza ingene byagenze tumenye abakoze ico caha tumenye abatumye biba kuko hari ababitumye bujya binyegeje batavugwa nkumbure bakingiwe ariko twebwe eh, mu mugambwe saba nyafurode tuvuga tuti ko bizogenda kose tuzoguma dusemerera tubwira amakungu tubwira leta y'u Burundi tubwira n'akarere tubwira na leta y'u Rwanda yuko bitokunda yuko umukuru w'igihugu yicwa gutyo hanyuma ntihagire amatohoza aba ari twebwe ari abarundi bose ari abana bacu ari abuzukuru bazoguma babisaba gushika ukuri kuzotebe kumenyekane nayo gushika kuri uyu munota nta kuri kuhari nta na kumwe tuzi umugambwe sawa nyafodebu hambavu y'ano majambo wasohoye kandi itangazo aho agarutse ku bukene n'iduga ry'ibiciro vy'ivyangombwa wemeza ko vyugarije abarundi gutyo usaba leta ihari kwicarira iki kibazo mu gushiraho politike ituma gisezererwa burundu wongera uhamagarira kandi abarundi cane cane urwaruka kugira ico yise disipurine mu bisata bitandukanye yimikwa nka perezida w'uburundi igenekerezo rya gatanu ry'ukwezi kwa kabiri ko mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane perezida sipiriyano ntaryamira yashikirije ijambo rishusha n'ivyo fodebu yagarutse ko muri iryo tangazo ryayo garukana disipurine mu gihugu disipurine mu ntwaraheto disipurine mu mashuri disipurine ku kazi disipurine mu migambwe disipurine mu ntwaro disipurine mu burundi bwose abarundi bubahane bubahe amategeko bayoboke imirimo yose yo kwiterambere nta rundi rukiza rw'uburundi atari imirimo ubutungane n'ukubahiriza agatera kazi na muntu sipiriyano ntaryamira yamaze amezi abiri gusa ku ntebe ya perezida w'uburundi yimitswe igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri ko mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane agwa mu ndege yarimo na perezida w'u rwanda igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa kane ko mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane iyo ndege yo mu bwoko bwa farikone mirongo itanu yahenutse igeze hafi y'ikibuga c'indege c'i kanombe kiri mu rwanda ku mugoroba w'itariki ya gatandatu ukwezi kwa kane ko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane abandi bategetsi b'abarundi baguye muri iyo ndege ni seriyake nibizi yarajeje ubushikirangaje bwo guhanahana amakuru na bernard ciza yarajeje ubushikirangaje bwabarizwamo ivy'akazi ka leta icogiye muri iyo ndege harimo kandi n'abandi bategetsi b'u rwanda bari bakomakomeye ndetse n'abadereva b'abafaransa bari batwaye iyo ndege muri repubulika ya demokarasi ya kongo abana barenga mirongo irindwi na batanu bamaze gupfa bitewe n'ikiza cya korera imbasa n'izindi ndwara mu nkambi ya rusayo iri muri teritwari ya nyiragongo hafi y'umujyi wa goma inkuru irambuye j'imishuka ntibakomera ngo biri guterwa n'imiti mikeya kubera benshi abana turi kurwaza uburwayi bwa rujore aha turi ni mu nkambi ya rusayo iri muri teritwari ya nyiragongo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu ya ruguru iyi nkambi ni imwe mu zicumbikiye impunzi nyinshi mu ntara ya kivu ya ruguru abantu batangiye kuyizamo bahunga imirwano hagati y'ingabo za leta frdc n'abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu yubuye guhera mu mpera z'umwaka ushize kuri ubu iyi nkambi irimo impunzi zirenga ibihumbi mirongo inane nk'uko byemezwa na bwana odasi nzayikorera umuyobozi wungirije w'iyi nkambi mu mubare dufite ubu inkambi igizwe n'abantu ibihumbi mirongo umunani na bitanu na magana atanu na mirongo itandatu na batatu abenshi baturutse mu karere ka masisi za kirorigwe gicanga mushaki karuba isaki n'ahakikije abandi baturutse rucuru n'abandi baturutse hano muri nyiragongo rucuru hari ababwito n'ababwisha n'abandi ba hano muri nyiragongo abo bana impamvu nyinshi zituma bapfa amawese dufite cyangwa ubwiherero aracyari make biturukanye n'umubare w'abantu dufite muri iyi nkambi mu gihe kingana n'amezi atatu ashize abana barenga mirongo irindwi na batanu bamaze gupfa bazira icyorezo cya korera n'iseru abashinzwe ubuzima muri iyi nkambi bavuga ko abana bane bapfa buri munsi aba bavuga ko biterwa n'impamvu zitandukanye zirimo uburwayi ibyorezo ndetse no kubura ibyo kurya dore ko iyi nkambi nayo nta bufasha buhagije ibona buturutse kuri leta n'imiryango itegamiye kuri leta ibi byemezwa na bwana mayishabimana umuyobozi w'iyi nkambi uyongeraho asaba ubuyobozi kurangiza ikibazo cy'impfu za hato na hato ku bana bafite imyaka iri munsi y'icumi abana gupfa bari gupfa hejuru y'uburwayi bwa korera suruba na rujore ubwo ni ukuvuga ngo buri munsi turi kujya dufata abana buri munsi bari gupfa umubare dufite mbega dubwize mwayene ni bane bariho n'abari kurenga me kuri mwayene ni bane tu ugeze ku bana mirongo irindwi na batanu ubwo rumba harimo n'abakuru bapfuye muri bari kubone batatu nabo bari kwicwa n'ubwo burwayi icyo twasaba ubuyobozi abashinzwe sante abashinzwe badusaidire cyane kuko turasitesetse cyane hariho n'aba bamwe baje batarababona n'amazi batarabona wese ibibazo biterifuza abana bato ni byinshi muri iyi nkambi aba turi kumwe nabo ni bamwe mu bahunze imirwano bavuye muri teritwari za masisi na rucuru ngo biri guterwa n'imiti mikeya kubera benshi abana turi kurwaza ubu- ubugwayi bwa rujore ah, inani za diyare ubwo rero imiti zikaba mikeya zaba mikeya tukabajyana ku nani batitaransifere imiti ikaba mikeya yaba mikeya rero abana benshi bakagwara ubuyobozi badusayidiye baduhereze imiti amahopitari gahagije abana bari gupfa twanagumeje kubivugaho bitewe n'imiti mikeya isi ya mbere muganga atangaga imiti ariko utabonye ibyo kurya nta muti gwagufata kandi nta n'icyo gwakora ubwo twavuganaga na bwana claude rumaze iminsi uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe impunzi muri teritwari ya nyiragongo yemeje ko barimo gushakisha icyakorwa vuba na bwangu mu gushakisha igisubizo kirambye kuri ibi bibazo uyu kandi yemeje ko bahagurukiye ikibazo cy'isuku nke muri iyi nkambi ku ruhande rwabo abashinzwe ubuvuzi mu nkambi bavuga ko benshi muri abo bana bapfa bitewe n'uko ababyeyi babo batinda kubohereza ku bigo nderabuzima byabugenewe biri muri iyo nkambi Claude Masudi Hakilimari ni umuganga kuri Centre de Sante ya Rusayo iri muri iyi nkambi.
ubutumwa turi kubahereza turi kubabwira yuko igihe cyose bashobora kubona umwana afashwe agatangira kuruka cyangwa se agatangira kunya bamwihutirize vuba ku gisantere ya hopitari Kuva imirwano yubura mu burasirazuba bwa Kongo, benshi mu bakongomani bakuwe mu byabo bahungira mu nkambi zitandukanye. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara amakuru yibanze ku kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi abarokokeye intarama na nyange abarokokeye inyumba na nyabisindu abi mu ukarange na zaza mwese ndabakomeje mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ineza ntibura amasinde mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana
bari bariho ntibakiriho ariko imana ishimye turiho ngo dusohoze ikivi cy'urukundo baturase
ngiyi minsi ibaye amezi menshi ngaya mezi abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo izaba ibinyejana
imyaka ibaye myinshi yeah. rwanda warahekuwe mm. nubwo hari abakigutoneka rwanda humura ntacyo uzaba yeah. Mhm. muwo twibuka hari ababyeyi bacu abavandimwe twabuze twabaye imfubyi tukiri bato ariko turiho imana iradukomeje se w'imfubyi zose iradukomeje mu biganza byayo
twibuke kandi abari inshuti zacu bishwe bashinyaguzi yeee turarokoka
jenoside yakorewe abatutsi yatumazeho imiryango bava mu icuraburende ryazanywe n'abakwanga Mhm. urwanya abazapfobya jenoside yakubayeho Mhm. Yeah. Bari bariho, ntibakiriho. Twebwe dusoza ikivi cy'urukundo, cy'urukundo. Oh, yeah. Bari bariho. Haguruka Rwanda, ushimire Imana yaguhanganye urukundo eh, eh, ikakwambika uburanga ikakurimbisha amahoro n'iterambere n'iyaguhanye ubwo watereranwaga n'amahanga haguruka ushime rwanda
And I'm not done with you yet, Rwanda. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe.
twongere kubashimira